Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. ijwi ry'amerika rirabandanya kubashyikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio i washington dc muri kumwe na oriyani itanga ishaka ikaze mwese mbabwire turi mu gihugu kibabaje ibi bintu birababaje kubona rwigara sinapora akorera ibintu imyaka ye ubuzima bwe bwose uru ruganda rugafasha inkotanyi gufata iki gihugu bakaba aribo bamwishe noneho bamwambuye ibintu bye murababaje kandi muri gukorera bicanyi mubimenye
uyu ni Anne Rwigara umukobwa asigwa n'umunyamatungo w'umunyarwanda asina Paul Rwigara inyuma y'aho umutungo usigwa na se ugurishijwe cyamunara mu masaha aheze iyo nkuru hamwe n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini twazibateguriye tubahaye ikaze mwese duhere ku nkuru mu rwanda mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro mu rwanda cyaramutse giteza cyamunara itabi ry'uruganda rwabo kwa rwigara ibindi kuri inkuru mugenzi wacu eric bagira ubusa arabidushyikiriza imana ibababarire ntabwo muzi icyo murimo gukora mugakorera abantu b'abicanyi bica umuntu umubyeyi wacu bakamwica bwacye bakaza bagatwara ibintu bye mugasahura gusahura mwifashishije amategeko gusa
ayo magambo akomeye umwari Anne Rwigara abwira abakozi ba Rwanda Revenue Authority n'umuhesha w'inkiko Maître Vedaste Habimana ashingiye ku cyamunara y'itabi ry'uruganda rwabo Premier Tobacco Company yari irangiye ni cyamunara yapiganiwe n'abantu batagera ku icumi ku buryo abapiganwaga muri bamwe bagendaga bikuramo igiciro fatizo ku makarito y'itabi asaga ibihumbi birindwi cyari miliyoni magana ane mirongo itatu n'eshatu ibihumbi magana arindwi na makumyabiri na birindwi n'amafaranga magana cyenda mirongo itandatu n'atandatu cyamunara yatangiye ikererewe kubera imvura yamaze nk'isaha irengaho gato umutekano wari wakajijwe bigaragarira amaso buri ruhande rwarimo abapolisi banyagiranwa imbunda icyamunara irimbanije ane rwigara uw'amahoro ukuriye ibikorwa by'ubucuruzi kwa rwigara yageze aho cyamunara yaberaga igikonda hahoze ari mu cyanya cy'inganda yari kumwe na basaza be maze ashatse gutambuka ngo yinjire ahari itabi umuhesha w'inkiko w'umwuga watezaga cyamunara aramwangira metere habimana ntiyaramuzi biba ngombwa ko rwigara amwibwira
reka nkwibwire ariko reka ntambuke nitwa Anne Rwigara ibi bintu ni ibyacu biri muri cyamunara ariko nyine ihagarara aho ngaho inyuma kuri icyo cyamunara ntabwo naje ariko se wowe hari icyo nakubajije nta kibazo nonese ni turi kuvugana ubu muri sambwe ni igihe tuvugana
ku mwuzo wa nyuma metero habimana yatangaje ko cyamunara yegukanywe na murado bizinesi limited kuri miliyoni magana atanu na cumi n'ebyiri z'amafaranga cyamunara itsindiwe na murado watanze miliyoni magana atanu na cumi n'ebyiri kuri
Anne Rwigara yahise yaka ijambo risubikisha icyamunara ku kutanyurwa n'igiciro ariko bibi by'ubusa iki giciro cya miliyoni magana atanu na cumi n'ebyiri twebwe nka ba nyiri uruganda nyir'itabi ntabwo tucyemeye iyi cyamunara yakagombye gusubikwa kubera ko iki giciro tutacyemeye bivuze rero ko iki giciro niba tucyanze nka ba nyiri ibintu nka ba nyiri itabi ntabwo ari na ngombwa ko yirirwa yandika sheke ni ngewe uyoboye cyamunara ntiyandike sheke oya ubu bivuze ko mutakurikije amategeko nk'uko mwabitangiye byose nka mbere hose nta kintu muri gukora gikurikije amategeko iyi gahunda ya cyamunara iri mu rukiko murabizi murabizi ko twatanze ikirego cyihuse baduhaye umunsi rero saa munani nanone kubera ko ari cyamunara ya mbere murabizi ko mu mategeko nyir'ibintu yemerewe kwanga igiciro niba kitamushimishije twebwe rero nk'umuryango wa rwigara iki giciro cya miliyoni magana atanu na cumi n'ebyiri turacyanze Anne Rwigara yakomeje agaragariza akababara ababishinzwe babwira ko bari gukora ibyo yita ko binyuranije n'amategeko mbabwire turi mu gihugu kibabaje ibi bintu birababaje kubona rwigara sinapora akorera ibintu imyaka ye ubuzima bwe bwose uru ruganda rugafasha inkotanyi gufata iki gihugu bakaba aribo bamwishe noneho bamwambuye ibintu bye murababaje kandi muri gukorera abicanyi mubimenye muri gukorera satani muri gukorera satani satani yaraduteye muri iki gihugu Maître Vedaste Habimana yasabye abo kwa rwigara kwiyambaza inkiko nyuma yo kutanyurwa iyo cyamunara ishojwe uyifiteho ikibazo wese nahandi ageretse mu rukiko nta kibazo nyifiteho ikibazo nakibabwira mbese reka mubwire ntabwo urukiko reka ndangize mbabwire ntabwo turi mu rukiko urukiko narwo dosiye yacu irarufite nababwiye ko ari uyu munsi saa munani icya kabiri nababwiye ko uburenganzira mfite ari uko niba igiciro ntacyemeye ngewe nka nyir'ibintu mfite uburenganzira muri cyamunara ya mbere wabivuze nabyumvise None se ariko kuki navuga nta ko cyo- cyamunara yasohojwe uri kumbwira ngo mbijyane mu rukiko nta soni bijyane mu rukiko cyane ijwi rya amerika yakoresheje ibishoboka byose ngo yumve icyo abaguze iri tabi babivugaho maze abantu bari mu itsinda nka batanu barabyanga iri tabi ritejwemo cyamunara kubera imisoro bivugwa ko ari miliyari esheshatu z'amafaranga ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro mu rwanda kivuga ko umuryango wa rwigara utishyuye kuva muri bibiri na cumi na kabiri umuryango wa nyakwigendera sinapolo rwigara uvuga ko iyi misoro ishingiye ku nyungu za politiki ntibyari byoroshye guhita ubona abagira icyo bavuga kuri imigendekere y'iyi cyamunara ababyemereye kure nabwo y'inzego z'umutekano badusabye kubarindira umutekano bavuze ko batishimiye cyamunara ntabwo tuyakiriye neza gute buriya ni ubusambo ni ihohoterwa ni iyicarubozo kuko bigaragara ko ari akarengane ariko bakurikizaga amategeko nta mategeko ahari abaye ari amategeko bategereza imanza mu mizi kuko zirahari ntacyo bakoze rero iriya ni ubujura ubwambuzi ubwesoro n'iyicarubozo ry'umuryango ndetse n'abaturage bakoreye ruriya ruganda nabo babihombeyemo kuko batungaga imiryango yabo ntibasabirize rwigara mupfana iki nta kintu dupfana ni umunyarwanda mugenzi wacu niba azize ubusa yarakoreye leta natwe tutatanze n'atanu tuzapfa uruheruka uretse izi miliyari esheshatu rwanda reveni yishyuza bo kwa rwigara inavuga ko hari andi mabanki uyu muryango ubereyemo imyenda ku mubare tutaramenya ukurikije ibisobanurwa na rwanda reveni otoriti birumvikana nta shiti ko amafaranga yatanzwe kuri iri taba ari iyanga bivuze ko rero n'indi mitungo y'uyu muryango izatezwa cyamunara ane rwigara yatubwiye ko nta wundi muntu babereyemo umwenda baravuga ko ari amafaranga turimo za banki icyo nacyo ni ikinyoma yakagombye kuba yarishyuwe na asiranse iyo asiranse ubu ngubu ifitwe na fpr tumaze amezi atatu tubasaba ngo bayishyure banze kuyishyura ubwo rero bari kwitwaza ko twe turi mu mafaranga banki kandi aribo banze kuyishyura naho ubundi nta wundi muntu turimo umwenda uretse ayo mafaranga ya banki yakagombye kuba yarishyuwe na asiranse ibi byose rero ni urwitwazo mukiyambaza uruhe rwego uruhe rwego wakwiyambaza wowe uri muri situwasiyo nk'iyi turambaza urwego rwo mu ijuru imana yonyine izaturengera ntabwo bizarangira gutya ntabwo ibi bintu muzabirya murarushywa n'ubusa iyi cyamunara ibaye mu gihe hari ikirego abo kwa rwigara batanze bavuga ko iyi misoro batayemera uruganda premier tobacco company rwakoraga itabi rumaze amezi umunani rufunze rwishyuraga miliyoni magana atatu z'amafaranga buri kwezi nk'imisoro abahoze bakorera uruganda bo bamaze iminsi basiragira ku karere ka kicukiro babaza ikizakurikira kuko batarahembwa eh abagira ubusa ijwi rya amerika i kigali turagushimiye cyane yareke kuri iyo nkuru tuve mu rwanda tuje mu burundi amahegitari y'imirima itaramenyekana uko ingana ahanini igizwe n'ibitoki imyumbati n'ibiharage inyubakwa za komine makebuko ishuri ryisumbuye n'ishuri ryigisha abana bakiri bato byaraye byononekaye mu mvura irimwo umuyaga n'urubura yaguye muri komine makebuko mugenzi wacu fidel d'antoine sabimana araducira ku mayanga abanyagihugu baba muri komine makebuko bavuga ko iyo mvura yaguye ku muhinga muno wa kabiri yari ivanze n'umuyaga mwinshi ndetse ku mitumba imwe imwe harimo n'urubura iyo mvura yarononye na zimwe mu nyubakwa rusange nk'uko vyemezwa na nibitegeka cyprien musanera wa komine makebuko ego ngaho muri komine makebuko ego mu gihe shimamutaga haraje imvura irakuba hanyuma ikiragwa yaguye nk'iminota cumi n'itanu buno nyene eh, yari ivanze n'umuyaga ikironone bitari bike eh, cane cane murabona inyubakwa inyubako ya komine komine makebuko uruhande rumwe rwaragurutse muri izi mpande zirakomeye hama hacaguruka n'ishuri rimwe ryo kuri lycée tekinike makebuko n'ishuri ry'abana bimenyereza ryo ku musozi witwa eh, umusozi wa mwarungundu hama mu mirima naho yarahitanye ibiti bica bigwa hama n'indimo nyene zikononekara izo nizo twabonye zononekaye muriko mukora iki kugira musanure cane cane nk'izo nyubakwa rusange rego izo nyubakwa rusange turiko turagerageza ingene twazisanura mugo hariho izigoye turagerageza ivyoshoboka kugira turabe ko twoba turafutse yego impome kugira ntizihave zisiduka abarimyi bari bajumarariwe bihweza uko imirima yabo yahutwaje n'umuyaga mu gatondo kuno wa gatatu yohani mbonabuca wo ku mutumba makebuko uretse ko inzu yiwe yagurutse afise umwiheburo kuni ibitoki vyahahenagurikiye ntawo bishobora na twebwe ngaha ngira ngo najewe ngaha bona ntembera ngaha ni- ndi mu musaka ndi ku gahinga inzu yarayigurutse yego Mm, nabona atari mu gahinga bona tutaza kwicwa n'inzara komba n'igitoki arico cahora kidufasha Aho bisahira n'intuze ye n'ivyougwagwa vyose vyajanirana nivyo twakuramwo amafaranga cane cane aha naho rero ibigori navyo rero vyari bisanzwe vyarapfuye noya n'ibiharage vyanononekaye ka- n'urubura rwaragombye waragombye kugwa mugabo haguye rukeya ku mutumba wa rwanda hoho umuyaga waruvanze n'urubura ari nabwo rwatikije imirima yuriya bukuru ni umukenyezi mwirimizi aba kuri uwo mutumba rwanda urubura rwaraguye ibiharage nyene asha n'umukubi ntiworonka eme ntiworonka kwera iyo mvura iyo mvura ayo masegenya ahantu ha- hatwagwa hoho nyene haratwawe urubura isombe nyene ntiworonka nyene aha nyene ejo nagiye kurondera n'umukubi nabutse imyimbati nyene ehe rwarakubise hasigaye ari igiti igiti nta nu- nta nu ihapfa ntagwa amazi kweri eme urubura gogoye n'umakasi heza ejo nkubwiye ko nagiye kurondera umukubi nawe uzi uwo turarira ku mutumba wa cene iyo mvura yatumye n'amabuye ari kuri uwo musozi amanukana imirima atera aja konona imirima yo mu myonga yemwe ni ukuri amabuye yarashungurutse ibi- imirima ibigoti nyine byaramanutse nyine mu mwonga nyine kubera mu mwonga naho imivyuka yaciye itwagwa ku mu- ku mazi avuye ku musozi yemwe hose ibintu n'ukuri nutwaragize ingorane cyane umve wenda kubwira igiti kiguye n'uduharage uduharage twari turiko turaduga ku ku birembezo nyine barembeye byaragurukana n'igiti oya ntacyo twanze n'ukuri ntacyo twanze kuko tu- dupfuye hose ivyo vyashungurutse biva ku musozi mu mwonga naho abantu bari babunditse haratwawe nyene amabundi yaratwawe ni- niyo sege nyene yava ku musozi ikaza izanye nyene ivyo birimwa vya ruguru ku musozi bigaca bitwara umwonga gushika amasaha ya saa sita y'uwa gatatu imvura yari ikiriko iragwa ari nyinshi bikaboneka ko imirima yo mu myonga ishobora gutwarwa n'umwuzure komine makebuko igize gatatu mu ntara ya gitega ihuye n'ivyago vy'imvura inyuma ya komine bukirasazi na komine gishubi imakebuko mu ntara ya gitega hagati mu burundi fidel antoine nsabimana ku bw'ijwi ry'amerika urakoze cyane fidel d'antoine sabimana tukiri mu burundi ubuserukira umugambwe hanak mu ntara ya muramvya hafungiwe mu gasho k'iperereza mu gisagara ca bujumbura kuva ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ni nyuma y'aho indongozi y'uwo mugambwe ku rwego rw'igihugu yaraye mu gasho k'iperereza mu ntara ya gitega ku munsi wa mbere acararekugwa muri iyo mga- muri uyo mugambwe basaba irekugwa ita- atagisabwe c'iyo ndongozi kuko bavuga ko azira ivyumviro vyiwe vya politike ibindi kuri nkuru Raymond Nzimana Daniel Manirakiza aserukira umugambwe ranake mu ntara ya Muramvya yamanukanywe n'abakozi b'iperereza mu gisagara ca Bujumbura ari kumwe n'urongoye uyo mugambwe Aloise Baricako mu gihe uyarongoye umugambwe we yashikanywe mu muryango iwe Manirakiza we yaciye ajanwa mu gasho k'iperereza mu gisagara ca Bujumbura mu mugambwe ranake bemeza izo nkuru bamenyesha ko atakinda zira atarimbo za politike George Nikiza avugira uyo mugambwe afatira ku vyabajijwe umukuru w'umugambwe igihe yahagarikwa ku munsi wa mbere mu ntara ya Gitega ntibamubajije cyane cyane byari bishingiye ku bya politike baramubajije eh, ku byerekeye iby'umugambwe hanake wiwe n'imigenderanire woba ufitaniye n'iyindi migambwe ikorera hanze cyane cyane iyi- iyi bivugwa yuko ifiswe n'abantu bipfuje gutembagaza ubutegetsi bongera kandi baramubaza ko hanake ishobora kuzotora ibwirizwa nshingiro canke ntiyitore ivyo ni vyahanini vyatumbereye aho nyene nta bindi birengeye ivyo bamubajije abajijwe nimba hari agatotezo abanywanyi b'uyo mugambwe bakorerwa uyavugira ranake yabwiye ijwi ya amerika ko abanywanyi b'uyo mugambwe bari babanye neza n'abandi akagira impungenge kubera ibiriko bishikira indongozi z'uwo mugambwe Eh, by'ukuri ntacyo hanake yari bwagirane ingorane n'ubutegetsi eh, canke n'abarongoye haba mu ntwaro canke ubwa bw'uko butegetsi canke abashejwe umutekano ariko iyo bitanguye uko bagatangurira ku burongozi bw'umugambwe hama gasubira urongoye umugambwe mu ntara urumva ko batari bi- bihumuriza umuntu ariko araharanira ko igihugu gikomeza demokarasi ubwisanzure ku ku benegihugu ndetse n'abanyepolitike haba abari ku butegetsi n'abataburimwo ndetse n'abyipfuza nikiza asaba ko iyo ndongozi y'umugambwe avugira yorekugwa hari ico yagirizwa kikamenyekana agashigwa imbere y'ubutungane ikindi asaba ni uko indongozi z'igihugu n'abajeje umutekano bokubahiriza ubwigenge bw'imigambwe itavuga rumwe na leta ku rubuga rwa politiki gukorera mu mugambwe mu Burundi utavuga rumwe na leta ni ibintu bi- bisaba kwinegesera gukomeye bikanasangwa n'uko urubuga rwa politike rw'igihugu cy'u Burundi rutorohera abantu badasanzwe badacuritse na leta Eh, kuri twebwe rero eh, ibyo bintu by'u- kwama yuko abanyapolitike batari kumwe na leta baba ariko bagira ibyo bagirizwa si byiza si byiza byosa n'ibihagarara hanyuma abantu bagakora eh, imirimo ya politike cyangwa iyindi mirimo biyumva ko bari mu gihugu cyabo kandi bahamagariwe kuzana icyo batereye mu iterambere ry'igihugu umugambwe ranake watanguye ibikorwa ku mugaragaro ku igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa kane bibiri na cumi n'indwi ni mu gihe wari urunani rw'imigambwe mu kwitegurira amatora ya bibiri na cumi na gatanu urunani rwari rugizwe n'imigambwe paside anade ppdrr pakona abasa hamwe n'umugwi w'abaharanira ukwiyunga k'umugambwe forodebo naho umukuru w'uyu mugambwe yarekuwe amatelefone yiwe ngendanwa aracari mu minwe y'iperereza mu ntara ya gitega mu gipolisi c'u Burundi bemeje ayo makuru petero nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'umutekano yabwiye ijwi rya amerika ko yaba ibyafashwe cyangwa ufunzwe bariko bakorwa ko amatohozwa ku bijanye no gushaka guhungabanya inzego hamwe n'umutekano w'igihugu ibujumbura remunzi imana ijwi rya amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
indwara y'igituntu canke umwijima mu bwoko bwa se ni indwara ihangayikishije bitewe n'uko abantu benshi batarayisobanukirwa kandi kugeza ubu akaba atari n'irucanco iraronka urucanco rwayo ni muri urwo rwego kuva ejo mu rwanda ariko harakorwa ibikorwa bitandukanye birimo kwigisha ibijyanye n'iyo ndwara kuyisuzuma no kuyivura mu kiganiro muri sangacereke y'amagara y'abantu mu mwanya uheze mugenzi wacu eugene mukankusi yaganiriye na muganga sabin nsanzimana umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya indwara ya petite umwijima ku kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda yatanguye asobanura hepatite indwara iyo ariyo icya mbere twamenya ku ndwara ya hepatite ni uko ifata ku rugingo cyangwa ku nyama yo mu nda ifite akazi gakomeye ko gusukura cyangwa gusohora imyanda yaba iri mu mubiri wacu yaturutse ku bintu bitandukanye turya dufata ndetse n'imiti tunywa icyo gihe rero urwo rugingo rwitwa umwijima iyo ruhuye n'ikibazo rugira uburwayi aribwo abantu bita hepatite ariko ishobora guterwa n'ibintu byinshi ikintu cya mbere rero dushobora kumenya gitera hepatite ni virusi ni virusi agakoko gato kimwe n'uko virusi zindi zitera izindi ndwara hari nka virusi tuzi cyane itera sida ndetse na virusi zitera ibicurane ariko iyo tuvuga muri iyi minsi duhanganye nayo ni virusi itera hepatite mu rurimi rw'icyongereza bayita viro hepatitis hakaba ariko n'ubundi burwayi umwijima ushobora kugira buturutse nko ku kintu kiwukomerekeje cyangwa cyawukozeho cyangwa se n'impanuka zitandukanye ndetse n'imiti abantu banywa imyinshi kuko navuze ko inyuramo iyo nzira y'umwijima kugira ngo isukure umubiri nayo bishobora gutera uburwayi umwijima iyo virusi navuga yandurira mu nzira y'amaraso cyangwa se mu mibonano mpuzabitsina idakingiye usibye ko hari n'ubundi bwoko bwa hepatite twavuze b na c uyu munsi ariko ubundi habaho n'ubundi bwoko hari iyitwa a hari iyitwa e hari iyitwa d hari n'izindi zigiye ziyishamikiyeho ariko ngira ngo wabivuze neza mu ntangiriro ko b na c nizo zihangayikishije cyane cyane ko arizo zandura vuba vuba ndetse zikangiza umwijima vuba zigatera n'impfu cyane izo rero ebyiri zihuriye ko zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse no mu maraso ikizitandukanya cyane ni uko virusi ya hepatite b ifite urwo rukingo rutangwa hashize imyaka cumi n'itanu rutangwa mu bihugu byinshi ndetse mu rwanda rutangwa ku bana muri porogaramu y'ikingira y'abana ariko no mu bakuru urwo rukingo ruratangwa hepatite c nta rukingo ifite kugeza uyu munsi wa none ngira ngo nicyo cya mbere kizitandukanya icya kabiri ni uko hepatite c uyu munsi wa none ifite umuti uyikiza burundu mu mezi atatu gusa mu gihe hepatite b yo idafite umuti uyikiza burundu ifite uyigabanyiriza ubukana nka kumwe tuvuga virusi itera sida ndetse uwo muti tunavuza akenshi n'ubundi agakoreshwa mu kugabanya ubukana bwa virusi itera sida hari ikindi kintu nakongeraho gitandukanye izo virusi hepatite ni uko uburyo zihuta mu kwangiza umwijima zikaba zanaterana kanseri y'umwijima usanga hepatite c ariyo yihutisha cyane nanone bikagendana n'uko hepatite c umubiri wacu ntabwo ufite ubushobozi buhagije bwo guhangana nayo abantu makumyabiri ku ijana mu bayanduye nibo bonyine bashobora kugira ubudahangarwa bwayo buturutse ku basirikare b'umubiri ukora twita antibodies cyangwa se anticorps mu gihe hepatite b iyo abantu mirongo inani na batanu ku ijana bashobora gukora abasirikare bayirinda bakaba banayikira ntibazakenere n'imiti ni ibyo bintu bizitandukanya cyane mu rwego rero rwo kugira ngo abantu bazirinde no kumenya aho zandurira n'ibyo biziranga icya nyuma nabivugaho ni uko zitaza ngo uburwayi bugaragare mu munsi umwe cyangwa icyumweru kimwe cyangwa ukwezi bifata nk'igihe kingana iki bishobora gufata imyaka igera kuri cumi n'itanu na makumyabiri kugira ngo umuntu ajye kuri cya gipimo cyo kugaragaza ibimenyetso ndetse ukaba wanabibonera n'inyuma amaso ahinduka ahindura nk'ibara uribwa mu nda micika intege hari n'abaruka ni bya bimenyetso byigaragaza igihe hepatite yamaze kuba karande bishobora gufata rero imyaka makumyabiri icyo ni ikintu kiranga za virusi muri rusange turanabizi ko muri virusi itera sida naho kugira ngo igaragareho bitwara imyaka hafi cumi n'itanu icumi
iyo myaka se ko ari myinshi imyaka cumi n'itanu hagati ya cumi n'itanu na makumyabiri ko ari myinshi ubwo umuntu iyo ibyo bimenyetso byamaze kugaragara nyine ntabwo indwara iba imaze kumugeza kure nibwo avurwa agakira cyangwa se iyo umuntu agize amahirwe hakagira ikiboneka mbere nibwo akira vuba ibyiza ni ukubimenya kare gusa abantu benshi bajya kwivuza ariko bumvise hari aho bababara hari ibimenyetso bagaragaza ugasanga na bwa buvuzi tubaha buba butatanze n'umusaruro mwiza kuko twa turemangingo tw'umwijima tuba twamaze kwangirika ari nabyo abantu benshi bakunda kwita urushwima cyangwa se siroze hanyuma rero bikagera no kuri kanseri y'umwijima ibyiza ni uko bwagapimwe hakiri kare imiti igatangirwa hakiri kare kuyifata bitinze biba bitanga amahirwe makeya yo gukira none se hari uburyo umuntu yajya kwisuzumisha tuvuge kwipimisha nk'izindi ndwara nk'uko umuntu ajya muri ibyo bita kontorora agiye kureba uko ubuzima bwe buhagaze nk'ababikoresha buri mwaka hari uburyo bashobora guhita bamupima n'iyi na hepatite kugira ngo bamenye niba haba hari ibyago afite byo kuba yayirwara ubu muri gahunda imaze igihe itangiye mu rwanda gahunda yo kurwanya hepatite imaze imyaka itanu urasanga yuko amavuriro menshi arabikora atangiye kubikora n'abantu barasobanukiwe bamenye hepatite icyo ari cyo abantu benshi baripimisha batagombereye gutinda no mu bukangurambaga turimo urasanga ko abantu benshi bamaze kumenya ububi bw'indwara amavuriro menshi arabikora ndetse by'umwihariko muri gahunda y'ababyeyi batwite bakurikiranwa tukaba dusaba yuko babikorerwa buri gihe mbere y'uko bakwibaruka kugira ngo kuko hari hari ako ntavuze neza n'uko hepatite c ishobora no kwa ndetse na b ishobora kwandura bivuye ku mubyeyi igihe atwite umwana we cyangwa mwonsa anamubyara ibyo rero byatangiye kuba mu mavuriro menshi abantu bipimisha ku buryo nibikomeza gutya uburwayi n'izo kanseri zaturukaga ku mwijima bigaragara ko zizagenda zigabanuka cyane
muri make mbere y'uko tujya ku murongo wa telefone tukakira abantu iyi gahunda murimo gukora muri makeya mutubwire aho irimo gukorerwa n'ibyo murimo gukora muri makeya dufite iminota myinshi ihagije yo kugira ngo abantu baze kukubaza ariko muri makeya kugira ngo dukomeze
iyi gahunda rero yatangiye navuga ko yatangiye umwaka ushize aribwo twagize ubukangurambaga mu turere twose dupima abantu ndetse n'urukingo rwa hepatite b ruratangwa ku bantu benshi hafi igice cya miliyoni hanapimwa abantu benshi bapima hepatite zombi b na c haza kugaragara ndetse n'abari bafite ubwo burwayi mu buryo bukeneye imiti bamwe baravuwe abandi bari gufata imiti ubu ubu rero icyiciro cya kabiri cyatangiye uyu mwaka cyatangiye ejo kikaba mu mibare twabonye hari uturere cumi na dutatu twibasiwe cyane kurusha utundi aho usanga ingano y'iyo hepatite c hepatite b iri ku kigero ndetse hafi icumi ku ijana mu gihe igihugu cyose muri rusange turi kuri gatatu ku ijana utwo turere rero nitwo muri uyu mwaka turi kwibandaho gahunda nanone ikareba abantu bakuze bafite imyaka mirongo ine n'umwe n'itanu kuzamura kuko aribo nanone imibare yatugaragarije yuko baba bafite ibyago byo kwandura iyo virusi inshuro esheshatu kurusha abandi badafite iyo myaka nanone bikajyana n'igihe na ya myaka navuze virusi yigaragariza itwara igihe kirekire aba ni abantu bagiye bavuka n'urukingo rutarabaho rwa hepatite b ni abantu bagiye bavuka cyangwa se bivuza igihe ubuvuzi bwari butaratera imbere cyane inshinge zidasukurwa uko bikwiye ubwo ndavuga mu myaka ya makumyabiri mirongo ishize ku buryo abenshi dukeka ko aribo baba baranduriye iyo virusi ya hepatite c nibo rero bari kwitabwaho muri iyi gahunda yatangiye ejo mu karere ka gisagara ku ivuriro rya gikonko ariko iki cyumweru iri kubera mu turere turindwi ndetse no mu cyumweru gikurikira hari utundi turere tandatu tuzakomerezamo iyi gahunda izamara igihe kingana iki iyi gahunda irimo ibice bitatu nanone hari gupima kureba ko abantu bahuye n'iyo virusi twita sikiriningi iyo birangiye abagaragaye yuko bahuye nayo tesite yabo yabigaragaje bakorerwa icyiciro cya kabiri cyo gupima noneho cyo kureba ingano ingano ya virusi mu mubiri wabo twita vayirorodi icyo nacyo iyo kirangiye hakurikiraho noneho icyiciro cyo gushyirwa ku miti kuko nabivuze guhura n'iyo virusi ntibivuga ko uhita utangira imiti kuko umubiri hari ubwo ushobora kwirwanaho kuri bya bipimo navuze kare niyo mpamvu hakorwa ibyo bipimo bibiri bitandukanye kandi hagati hakanyuramo umwanya gahunda yacu rero ni uko byibura ku kwezi kwa kane kurangira abo bantu bose muri utwo turere bamaze gupima ibyo bipimo byombi tukamenya n'abatangira iyo miti uko bangana kugira ngo badatinda na bya byago byo kugira ingaruka na kanseri y'umwijima bikaba byaziraho
nagira ngo tujye ku murongo wa telefone tuhakire abakunzi b'ijwi rya amerika ndahera kuri ruhu rw'inda
ndi mu karere ka gasabo mu gihugu cy'u rwanda nabanza nkashimira abo bantu barimo kudufasha mu byo gupima iyo ndwara kandi noneho bakatugezaho n'iyo miti ahubwo ikintu nabaza nta kuntu bakora ubukangurambaga bwo kubikangurira abaturage bose ko mbona bamwe bitarabajyamo neza ugasanga nyine nta gitekerezo cyo kujya kwipimisha nk'uko yajya kwipimisha indi ndwara rero njye nkaba numva bashaka n'ukuntu babikangurira abaturage ku buryo bazajya bajya kwipimisha ku buryo indwara izajya igaragara hakiri kare hari n'uyirwara ntabimenye icyifuzo cyane n'igitekerezo cyane byari ibyo murakoze urakoze cyane ruhu rw'inda
harakoze cyane mugenzi wacu eugene mukankusi kuri icyo kiganiro cyerekeye amagara y'abantu ku ndwara ya hepatite c cyane cyane radiyo ijwi ry'amerika rero isaminanira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko kuri site yacu interineti mushobora kuronka icyo kiganiro cyose isaha yose yacu n'ibindi biganiro n'amakuru aderesi yacu ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com kuri site ya twitter na facebook naho nyine niho turi aderesi yacu ni voa radiyo yacu kuri zempizi ibiri imeri yacu nayo nyine mushobora kutwandikira ko ni radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com muri studio i washington dc studio gatanu mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka mu buhinga bw'ibyuma ndabashimiye na fatuma kararari masiya dufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije tubifurije umunsi mwiza mubandanye mwumviriza radiyo mukunda ijwi ry'amerika